iyi mwumva ni radiyo ijwi rya amerika ndabaramukije inshuti bakunzi mutanga inondwe nshasha muri kumwe natwe muri ya cumi n'umunani y'ijwi rya amerika risa miliyoni washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda muri kumwe na jowe diyani n'ahazwe ndongoye ibiganiro by'uno mwanya kuwa mbere mu bikorwa rusange kuwa gatatu ibikorwa rusange aya mahera y'ukurihira nubona impera n'imperuka ko bazotekera bagataha inzu wewe wugaye yogira ikirandika camani twe tuzobahugura ubwo bwigenge burihe
uyu ni umwe manyagihugu wo muri komine nyanzarake y'intara ya makamba bavuga ko baburabuzwa mu gukoreshwa ibikorwa rusange mu mwanya bitagenewe abanyagihugu bati turarenganywa mu ntwaro nabo bati ubudakore ntakajye
abanyagihugu ntibokwidoga kuko n'ijambo ry'imana riravuga ngo udakora ntakajye ibyo byose kugira ngo bituze rero ni uko abantu bagira igikorwa baba bariko barakora c'inguvu kandi gituma n'ikomine igira iteka mu yandi makomine nuko rero iyo nkuru co kimwe n'izindi tubafitiye zivugwa mu ntara tutibagiye mu makambi turazigaruka ko handi hato mugume ku maradiyo yanyu ariko imbere y'ibyo n'ido y'amakuru nshiye ku masonga mbanze ndababwire muri make ko abahinga bakora ubushakashatsi ku vyerekeye ingwara ya sida basavye leta z'ubumwe za amerika kubandanya ishigikira ico gisata mu buryo bw'amafaranga ivyo baraye babishikirije mu nama mpuzamakungu ku bashakashatsi kuri iyo ngwara barimwo yipari mu bufaransa kuva kuri uno w'imana ni mu gihe perezida wa amerika donald trump mu nteguro y'amafaranga leta ya amerika izokoresha mwaka wa bibiri na cumi n'umunani ikiriko irigwa n'amashingamateka yagabanije uburyo bw'amafaranga amerika amerika isanzwe itanga mu gisata c'ubushakashatsi ku gutuza ingwara ya sida linda gel becker umushakashatsi mu kigo dismon tutu hiv kiri mu gihugu ca afurika y'epfo yabwiye abamenyeshamakuru ko amerika ico gihugu kiza imbere y'ibindi ku isi mu gushigikira ubushakashatsi bugambije kugwanya ico kiza ati mu gihe amerika yogabanya ubwo buryo nta nkeka ko hazopfa abatari bake kandi iyo ngwara ikabandanya yiyongera abahinga bakorera kuri sida bashika ibihumbi bitandatu akaba aribo bari muri iyo nama ipari itegekanya kurangira kuri uno wa gatatu bashitse ku buryo bwo kwerekana ngene amaleta muri ico gisata yo kongera amafaranga kuko vyagaragaye ko ayo mafaranga yagabanye kuva mu bihumbi bibiri na cumi aho amafaranga yagabanutse ku miliyaridi indwi n'amajana atanu gushika mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu igipolisi co mu ntara ya texas aha muri amerika kivuga ko catoye ibiziga vy'abantu munani bashobora kuba ari abimukira mu gatondo ko kuri uno w'imana bari bugaraniwe mu modoka yo mu bwoko bwa kamyo yari ihagaze mu gituro c'imodoka mu gisagara ca san antonio ugira icenda nawe yasandabiye mu bitaro igipolisi kimenyesha kandi ko muri iyo kamyo casanzemwo abandi bantu mirongo itatu bari bagihema muri abo harimwo abana babiri b'abanyeshure abo bantu bashobora kuba bishwe n'ubushuhe mukura ihemero Abati abategetsi bo mu bitaro ahatwawe abo bagikomeye bavuga ko mirongo ibiri muri bo baremvye cane amatohoza yatanguye avuga ko bariko bararaba ko boba ari abimukira bari binjijwe muri amerika mu buryo butemewe n'amategeko nk'uko bishikirizwa n'igipolisi muri ico gisagara ca san antonio umugabo w'imyaka mirongo itandatu ava mu ntara ya florida avuga ko ari we yari umudereva w'iyo kamyo yarafashwe abategetsi bakavuga ko ashobora kurengutswa imbere ya sentare kuri uno wa mbere nta mazina y'abo bimukira araje gushirwa ahabona igisagara ca San Francisco yamara kiri hafi y'urubibire rwa Amerika ku ruhande rwa Mexico ivyo bigaca bituma bikeka yuko ari boba bariko bimuka bava ngaho Mexique umwanya n'umwanya birategekanije yuko yuko inama nkenguzamateka ya leta z'ubumwe za amerika iri mu nzira yo kwemeza ibindi bihano bishasha ku burusiya ku bw'ivanga mu matora yo mu bihumbi bibiri na cumi na gatandatu ibihano kuva ejo kwa mungu bitari bwamenyekane ko perezida donald trump yiteguriye kuzovyemeza imbere y'uko bija mu ngiro bamwe mu bashingamateka b'abarepublikane n'abademokrate basanzwe bafise igihagararo kinini ku munsi wa gatandatu niho bemeranya ivyo bihano ibihano bitorohereza Trump aho we yashaka ko Uburusiya bwotezurirwa ivyemezwa igemezwa y'ivyo bihano itegekanije kuri no wa kabiri ku ruhande rw'abashingamateka mu gihe abasenateri bo baza baramaze kubishigikira radiyo ijwi amerika mutwumvira kuri fm mirongo icenda na kane n'ibice icenda na fm mirongo icenda na gatanu n'ibice bibiri mu burundi no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo mu rwanda naho tukumvikanira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mushobora kandi kumva ibiganiro byacu muciye ku rubuga rwa interinete yacu ariyo wezi itatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com nayo ku rubuga rwa facebook aderesi yacu ni voa radiyo yacu ikiganiro ni iwanyu mu ntara
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagire abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara ni cyanyu nongere ndabaha ikaze nari nabiciye ku masonga nkitangura ishavuriraniga ku banyagihugu bo muri komini ya nyanzarake intara y'amakamba mu burundi bidogera inyifato y'abajejwe intwaro yo kubamiza ku bikorwa rusange no mu minsi y'akazi abanyagihugu basigura ko ivyo bikorwa rusange bibabuza kwiteza imbere ariko mu ntwaro nabo bati ivyo bikorwa rusange biteza imbere commune kandi iyo commune iteye imbere namwe muratera imbere inkuru irambuye n'umunyamakuru wacu Alain Yves Irankunda Inyanzarake abo banyagihugu nabo ku mutumba mukungu zone mukungu aho bavuga ko baburabuzwa mu kazi ka misi yose mu gutegekwa ku nguvu kuja mu bikorwa vy'iterambere rusangi bagashishikara bavuga ko batumva impamvu z'uko babwirizwa kugara amazu badandarizamwo agasakisaki ku misi isanzwe iba ari iy'imirimo uyu munyagihugu numwe mu bayaze n'ijwi rya amerika ko ndiko ndakubwira ko hari ubukene kwirirwa ngaha kuri iri barabara urarima ubu ntiwimbura aho mu kiro by'abarovyi ntaco baronga twebwe n'ukuri nk'abanyagihugu ariko rero ikidutangaza ku wa mbere mu bikorwa rusange ku wa gatatu ibikorwa rusange ku wa gatandatu ibikorwa rusange none ko buri munsi ugara ugara aya mahera y'ukurihinza nubona impera n'imperuka ko tuzo bazotekera bagataha inzu wewe wugaye yoyira ikirandiko wewe usubiye ukugara yoyira ikirandiko mugaba ku wa mbere ngo kingira kw'inzu ku wa gatatu ugara ku wa gatandatu ugara jamani twe tuzobahugura ayo niyo masaha yo gusuma mugabe mu nyuma ngo tagisi zirageze ntuzane umunzani uragiye ubwo bwigenge burihe none twebwe turabaki turimvukira turaba etranje je nibaza ko n'abakora Tanzania bashobora kubaha umwanya baduha ubwigenge bwacu twebwe ntiturabanyururu ntaco twacumuye ubwo ufungiye akazi ntabagupfu bikunze none nk'uko abo banyagihugu babandanya babitwibwirira uwuhirahiye ntiyitabe ivyo bikorwa vy'iterambere rusangi akenshi biba hagati mu ndwi aratangishwa amande atagira uko angana ku bwabo aho naho baba batagirijwe ko bari mu badurumbanya umutekano maze bikaba imyendamuvano yo gushirwa mu gasho ka zone uyu mukenyezi ati sigaye nkora ntatekaniwe jewe nari nsanzwe ndandaza udutomati ngaha mugabo ntabwo nkora ntekaniwe kubera baguma baza kuza barangora bwo bakatubwira ngo tuje mu bikorwa rusangi tuca dukora tudatekaniwe tugaca dusanga turatashe nk'uko oye tutararonka n'irasiyo tugaca twanura amasaha ataragera ibintu bitagenda neza urumva nyene bimaze kugenda nk'uko oye ko ubuzima buca buhagarara bamaze kuduhagarika bakaturungika mu bikorwa rusange ivy'imisi yose kandi natwe tuba dushaka turondera ubuzima ico bikoze bamwe mu ndongozi z'uyo mutumba nabo badashima kuvugira kuri mikro baremeza ko abanyagihugu batarira busema kandi riba ari itegeko bahawe bakaba burishire mu ngiro uko baribwiwe kubw'ivyo abanyagihugu bagasaba ko iyo ngingo yo gukora imisi yose ibikorwa vy'iterambere rusangi yosubigwamo yohani niyo ngabo atera akama avuga ati ndakunda ibikorwa rusange kandi ndakunda duteza imbere igihugu iyo dushaka ko batubwira ati hanaha naho batandatu tuzokorera ngaha twese muzoza ariko tubikora tutabishaka kubera ko biba byari kubaka hato kandi ugasanga ni na bakeya ariko biraryoshye nka kuwa gatandatu tukagera kubikoramwo turi abantu benshi ngo tuzokora hanaha na mwese muzoza tuca duhuriraho twese tukabikora turyohewe twariko dukora ibikorwa rusange vy'igihugu ku munsi wa gatandatu niho tuba dufise umwanya twese tugira ihuriro twese woshira umunsi wa gatandatu umwe wese aja ku mirimo yavuyeyo tukabiheza hakiri kare kuri iyo nteguro y'ibikorwa vy'iterambere rusangi idashimisha abanyagihugu musitanteri wa komine nyanzarake jean claude nduwimana aratanga insiguro mbo kuri iyo mitumba hari ibibazo ubwa mbere dusaba yuko bavugana bakavyihereza hanyuma bagaca bakora bisunze amategeko mugani hagira gukoresha inguvu kuko ingimba ntiyubaka nibaza yuko abo bavuga ivyo ari ba bandi bagifise eh, agatima k'ubunebwe twebwe rero twarihaye ingendo twahawe n'abaturongoye yuko abenegihugu twobaca mu bucimbiri kuko twasanze ubunyegeri bwinshi butimba eh, hakaza bake bake mugabo umwe umwe wese agataha akoze igikorwa kiboneka ni muri iyo ntumbero rero hariho abakora ku wa kabiri hanyuma nk'abasenga ku wa gatandatu nk'abadivantisite baca bapangira ibikorwa ku munsi wa kane hanyuma ku munsi wa gatandatu tugaca tubihuriramo twese abanyagihugu ntibokwidoga kuko n'ijambo ry'imana riravuga ngo udakora ntakajye ibyo byose kugira ngo bituze rero ni uko abantu bagira igikorwa baba bariko barakora c'inguvu kandi gituma n'ikomine igira iteka mu yandi makomine ikindi abo banyagihugu basaba bashimitse ni ugusubizwa uburangamuntu bwabo mu gihe babwatswe bivuye kuko batitavye ibikorwa vy'iterambere rusangi ivyo bikaba uko mu gihe bavuga ko babubatwara maze bukamara igihe kinini mu biro vya zone batarabusubizwa imakamba m'ubumanuko bw'uburundi alain ive irankunda ijwi ry'amerika urakoze Alain Yves irankunda hari ukutabona ibintu kumwe hagati y'abacungera ishamba cimeza rya ruvubu n'abanyagihugu barimira ku nkengera z'urwo ruhongore kama abarimyi basaba ko urwo ruhongore baruzitira kugira ngo inyamaswa ntizisohoke kubonera imirima abacungera nabo bakavuga ko mu ba- mu barimyi hari abatega imitego inyamaswa ziba ngaho muri iryo shamba cimeza rya ruvubu Fidel Antoine Nsabimana umunyamakuru w'ijwi ry'Amerika yavugishije izo mpande zose aduteguriye ino nkuru zone ruce komine rugazi iri mu ntara ya bubanza ni zone iri ku nkengera z'uruhongore kama rwa kibiri abanyagihugu baba muri iyo zone bavuga ko korora inzuki vyatumye bamenya koko akamaro k'ibidukikije arkade naho mvukiye ni umuvumba ahurikiye mu ishirahamwe ry'abavumbi bise tuje hamwe dukingira ibidukikije tutaratunga inzuki ikibira ntacyo twakibonako kenshi twakunda kugenda mu kibira cyane guhiga guca indembezo kugirana ariko aho bamariye kutwigisha kuduhamagara bakadu- bagatangura kuduha inyigisho ubu ni ukuvuga ikibira duhereye kirama tukagenda ngaha muri zone ruce gushika muri musigati aha ku nkengera y'ikibira unamwe muriko muriko muraraba murabona ukuntu hameze ikibira ikintu kidufasha ku bavumbi icya mbere iki- ikibira iyo gikingiye amashugwe yama ari menshi ubuki tuburonka ku bwinshi no ku barimyi twige tu- nk'ubu nawe we uriko uraraba abantu baherereye ngaha ku kibira urabona urabona ukuntu basa ibi byose tubikesha ikibira akamaro k'ikibira ni- n'impwemu nziza z'ikibira ubu mu kibira ni ukuvuga twe dusa nk'abakingira ikibira cyose ni ukuvuga n'abana abana bonyene barazi ko ikibira gikingiwe nta mwuzurondoferi uwundi muvumbi ari muri iryo shirahamwe amenyesha muri rusange umwimbu baronka ubashimisha nk'ubu zaranebwe ubuki ntibuboneka cyane kubera n'ibyo zidaha ubu ntibiboneka neza cyane kubera baguma bapompa mu mirima nk'iyo zigiye gudaha zigwayo hajya mu mashugwe yo mu biterwa ndimwa mu bisanzwe ubuki bwahora buboneka rwose bahora turonka nk'ibiro nk'ijana y'ijana n'itanu uguhakura ni amezi ane ubu aho dutanguriye uwo mugambi abantu benshi babyitayeho cyane kubera bamaze kubona akamaro ko gukingira ibidukikije abanyagihugu bo muri zone bose ubu benshi bari mu mashyirahamwe yo gukingira ibidukikije mu gihe imico y'abarundi itarekuriwe umurundikazi ukora umwuga wo korora inzuki muri zone ya ruce abagore baregeka n'ingenza giriberita umukenyezi yorora inzuki aratubwira uko yatanguye uwo mwuga twarigishijwe turanyugwa turava mu karanga k'abakera baziririza ngo umukenyezi ntiyoja mu nzuki ngo zica zigenda abanyagihugu barajijuka barabona ko yari imigenzo y'ikirundi y'abakera hiyunguye ubumenyi hiyungura n'iku- ni- n'ikumirwa ry'abakenyezi benshi mbere birabatangaza bumvise ko mu nzuki abakenyezi bashobora kujayo benshi mbere atarabaza barabyi- baravyibonera benshi ntibahuta bavyemera ariko twe turabashingira intahe tukababwira ati mu nzuki nta ngorane inzuki uragenda warazimenyereye ugahakura tukagenda nta ngorane bimeze neza uwo mukenyezi avuga ko hari imizira ijanye n'uwo mwuga kandi nawe nyene ategerezwa kuyubahiriza umwanya nja mu nzuki nta mavuta nisiga n'ubu murabona nta mavuta nisize kuko ubwiye ufise ibintu bimota zirashavura inzuki urazi zifise ubwoko butatu hariho ubwoko bw'umwamikazi ariwe avyara abana kugira ngo inzuki zigwire hakaba na mpingwe hakaba n'inzuki nkozi mpingwe rero n'inzuki zicu- zishigikiye umwamikazi inzuki inkozi nazo ni inzuki zicungera umwamikazi zikongera zikavyara zikongera zikaraba ibigaburira umwamikazi zikongera zigata na- n'amagi harimwo inzuki rero zicungera umwamikazi zica zi- zishavura zigaca zikurya fofo alphonse umuhinga mu gukingira ibinyabuzima akorera mu kigo ca leta kijejwe gukingira ibinyabuzima buzima OBP mu mfonyapfunyo y'igifaransa aratubwira igituma bashimye gukorana n'abavumbi mu gukingira ibinyabuzima twarabonye ko mu kibira bama baja kuronderayo ibibatunga rero twaragerageje kuza turabasigurira mugabo gusigura ntibihagije tukabaherekeza no mu bikorwa rero byo byo kwitiza imbere dusanga mu kibira hariyo eh, imizinga myinshi y'ikirundi ikaba ariyo nayo ya- yabaye inkomoko y- y'imiriro ya nyakanga sha twibaza yuko rero uwubaha ibikoresho bya none imiriro ya nyakanga yohiva eh, ikagabanuka kandi turizeye ko ariko bizogenda mu ruhongore kama rwa kibira uretse ibiti bitandukanye bikingiwe hari n'ibikoko bibayo haguriyemwo imamfu n'inkota mu kibira cateza mu ntara ya muramvya fidel d'antoine nsabimana ijwi ry'amerika mudutunge mutuburane rero murumvise ko inkuru twari twabwiye ko mugiye gukurikirana atari yo mwakurikiranye kuko inkuru muhejeje gukurikirana yari yerekeye ivyerekeye gukingira impongore kama aho abanyagihugu baba ahegereye uruhongore kama rw'ikibira no ku ruhongore kama rwa ruvubu eh, biyunze mu kuja mu mashirahamwe yo korora inzuki abanyagihugu mwavyumviye bemeza ko biyumva ko bategerezwa gukingira ivyo bibanza baba- ba- abakorera muri iyo mashirahamwe atandukanye yo korora inzuki iyo nkuru yindi nayo twari twabemereye yerekeye kutumvikana hagati y'abakingira parike ya ruvubu n'abanyagihugu barimira ku nkengera z'urwo ruhongore kama tuzoyigarukako mu kiganiro iwanyu mu ntara cino ndwi ku munsi wa gatatu ijwi rya amerika mubandanya mutwumva dusamirana i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda abanyagihugu bivuriza ku ivuriro ritoya ry'inyarucamo ryo muri komine bukeye intara ya muramvya bavuga ko babangamiwe n'ubwinshi bw'abantu bivuriza kuri iryo vuriro aho bavuga ko inkurikizi ari nyinshi harimo no kudataha bataronse imiti umunyamakuru wacu diane ndonse akora mu ntara ya muramvya niwe tubaza ino nkuru
amakuru duhabwa n'abakozi bo ku ivuriro ritoyi ry'inyarucamo muri komine bukeye bavuga ko ku banyagihugu bava mu mitumba ine bategerezwa kuvura hiyongera ko abo mu yindi mitumba ishika indwi muri iyo ine ariyo rango rubirizi gatare na ciyaga niyo mu ntara ya kayanza ihana urubibe n'intara ya muramvya yindi itatu ariyo mugera mbuye na mugina niyo muri komine mbuye ihana urubibe na komine bukeye bisanga intara ya muramvya Ivyo bituma ku munsi iryo vuriro ryakira abantu bari hagati y'ijana n'amajana abiri nk'uko amakuru dukura kuri iryo vuriro abandanya abimenyesha inkurikizi ni ikeha ry'imiti kuko ivuriro ritora mu bubiko iyisanzwe itegekanijwe ku banyagihugu bategerezwa kwakirwa aba ni bamwe mu banyagihugu bo muri zone ya nyarucamo batubwira yuko imiti yaba yaheze ku bwinshi bw'abantu ariko bakashobora kuvuga bati imiti irashobora kuza n'ejo mushobore kuza kugaruka kwivuza cyane cyane yarafashwe afise ubushuhe bwinshi yongeye akorora umwana nari mvuje w'iwanje hanyuma rero basanga imiti ntayo ya malariya baciye baba barampa imiti y'ubushuhe bafise baca bambwira yuko imiti ya malariya nzosubira kuyitora bukeye imiti narayirose ariko rero aba banyagihugu bavuga ko batakaza umwanya wo gukora utundi dukorwa two muhira ikindi bavuga ni uko n'indwara iba iriko iragwira mu mubiri mu gihe badatahanye umuti bashitse kwa muganga wagiye kwivuza aha mu kabura imiti indwara ibandanya igwira mu mubiri kandi imiti dukunze kubura cyane ni iya malariya kuko dukunze kuyigwara ku bwinshi iyo hageze ku mugoroba nka saa kumi wakorotse ugenda ijoro urumva ari intambamyi imaze gutahana umurwayi watavuwe urumva n'ubundi wa murwayi ashobora kugira ingwane kandi no gupfa agapfa no kurara ubusa twarara ubusa wagiye kwa muganga ugatonda asizere ugashyira asizereye ku mugoroba urumva urarara ubusa umunyeshuri yagiye ku ishuri akaburara kuko ushika mw'ijoro ufufunaga no kuri wa murwayi atanutse ufise umuhembuza ukaca usanga byose birabaye ingorane iruhande y'ingorane y'aba bantu benshi bivuriza kuri iri vuriro n'abaforoma bahakorera ntibakwiye aha ni mu gihe muri batandatu bategekanijwe n'amategeko y'ubuvuzi hari batanu gusa n'ibinyene bigira ingaruka ku bahivuriza nk'uko babitwiganira abaganga hari igihe bafatirwa canke ugasanga nabo nyene ni bake hari igihe ugenda kwivuza ugasanga ngo utanga imiti ugasanga niwe yakira abagwayi ugasanga uyu ava muri ibi akajana muri biriya hariho bazana umuvyeyi uwo bakagiye kuraba uwo muvyeyi wa murwayi wa malariya akaguma asinzikara aba banyagihugu basaba leta ko yokongereza amavuriro muri iyo mitumba yo mu ntara ya kayanza na muramvya ariko kandi n'imiti ikongerezwa dusaba yuko bokongereza imiti canke bakaraba abo babegereye aho begereye bakaba ariho bivuriza kugira natwe turonke imiti ikwiye kuko n'ubundi habonetse imiti idakwiye ingwara ica ipfupfahara kukaba nko gupfupfahaza twasaba rero yuko boraba yuko abantu boza baragabanuka ntibaguma ari benshi cane nk'abegereye nk'iyo muguya muri mbuye canke kivoga bakaguma nk'iyo canke abegereye mu bukeye bakivuriza nk'iyo ngira niho vyoba mitende ivuriro ritoyi rya nyarucamo riri hagati y'imitumba ihanamye amakuru dukura mu bajejwe ubuvuzi muri ako karere ni uko ryivurizwa ko n'abantu benshi kuko irindi ryo mu bukeye ritakira abafise ikarata yo kwivuriza ko y'abarimyi isanzwe ifasha abanyagihugu cane ico bikoze abajejwe ubuvuzi mu ntara bavuga ko bagiye kuraba bongereze imiti ija kuri iryo vuriro nubwo ijwi rya amerika ritashoboye kubaronka ngo batange amakuru arambuye mu ntara ya muramvya diane ndonse ijwi rya amerika
ubu naho dutandukira yavugwa mu makambi hari impunzi y'umurundi izwi ku izina rya polinaire niragira amaze indwi zibiri ari mu minwe y'abajejwe umutekano muri congo apolinaire niragira yagirizwa kuba afata zimwe mu mpunzi z'abarundi ziba mu ikambi y'agategekanyo za kavimvira na sange akazitwara mu miha- mu muhari ugwana forebu les forces républicaines du burundi inkuru irambuye na vedaste ngabo akweje ubwa amerika muri congo
uyu musore niragira polineri uri mu kigero cy'imyaka mirongo itatu n'itanu y'amavuko ufunzwe akekwaho kujyana zimwe mu mpunzi z'abarundi mu mutwe w'inyeshyamba za forebu ziri mu misozi miremire ya kijyama iri muri gurupema ya kigoma sheferi y'abapfurero teritware y'ubuvira akaba yarafatiwe kuri bariyeri y'ingabo za fardc zikorera kashatura mu birometero birindwi no kuri runingu amakuru dukesha zimwe mu nzego zishinzwe umutekano zikorera muri teritware y'ubuvira avuga ko apolineri niragira yafashwe avuye kuri gatobwe kubonana n'inyeshyamba za forebu ajanwa gufungirwa muri gereza ya gisirikare ya rejima y'ibihumbi bitatu magana atatu na gatanu iri kabunambo mbere y'uko yoherezwa muri segiteri ya gisirikare iri buvira kugira ngo akomeze gukurikiranwa n'inzego zishinzwe umutekano ku byaha akekwaho byo kuba ashishikariza zimwe mu mpunzi z'abarundi kujya mu nyeshamba za forebu niragira polineri wabaye mu nkambi y'agateganyo ya kavimvira nyuma yo kwimukira kuri hoteli no muri karitiye nyamyanda iri buvira kubera impamvu z'umutekano watizeraga akaba agenda asobanura inzego z'umutekano ko adakorana n'inyeshamba za forebu ko ahubwo azira kuba ari mu bahaye amakuru intumwa z'umuryango w'abibumbye zishinzwe uburenganzira bw'ikiremwa muntu zakoraga amatohoza ku byaha byo guhohotera uburenganzira bw'ikiremwa muntu byakorewe mu gihugu cy'u Burundi mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu ndetse ko ari n'ibiganiro ya televiziyo ya TV5 Monde ibiganiro byavugaga ku mibereho mibi y'impunzi z'abarundi ziba mu nkambi y'agateganyo ya Kavimvira tubamenyeshe yuko mu magereza muri teritwari ya Uvira hari abandi barundi bagenda bafungwa bakekwaho ibyaha byo kuba bakorana n'inyeshyamba za forebu dore ko iyi teritwari ya uvira ihana imbibi n'igihugu cy'u Burundi vedatse ngabo ku bw'ijwi rya amerika ibuvira
umugwi w'akaranga k'uburundi w'urwaruka rwo mu ikambi ya mahama uri mu gihugu c'u rwanda uri mu bintu vyashinzwe n'urwaruka kandi bifasha cane imisore n'inkumi yo muri iyo kambi kubona ko impunzi ari umuntu nk'abandi kuja hamwe rero bakibuka imico y'abarundi bemeza ko bituma urwo rwaruka rutihebura ahubwo rukamana umutima wo kugumana ari abarundi n'aho batari mu burundi mugenzi wacu desire hatungimana yaraganiriye n'abagize uwo mugwi baramubwira ido n'ido y'icatumye bashinga uwo mugwi ndangakaranga n'aho ugeze uno munsi reka tumutege amatwi co kimwe n'abo bayazi intango z'ikirundi ingoma agasimbo ni bimwe mu bigize umugwi ndangakaranga w'urwaruka rwo mu ikami ya mahama umuco w'abarundi zion melody uwo mugwi wavutse kugira ushyire urwaruka hamwe rugumana umutima wo kwitaho akaranga k'igihugu cyabo nk'uko bishikirizwa na ndikumana olivier icegera cy'uburongoye uwo mugwi impunzi zigeze imahama zashoboye kwitunganya maze baraba ubuzima bubi babayemo nuko hashobora kubaho urwaruka ruja hamwe ruriyunga kugira rukore umugwi witwa umuco w'abarundi rushobore kuremesha impunzi ziri hano mahama zishobore kuva mu ngorane zimwe zimwe zari zibugarije bivanye no kuba batabura nk'umunezero bashobora kwirekura ngo bisanzure kubw'ingorane bari basanzwe barimo olivier ndikumana arashima cyane aho uwo mugwi wabo ugeze mu gushyira urwaruka hamwe rukava mu bwigunge ego imahama turafasha bikomeye cyane kuko uyu mugwi kuva aho wavukiye tugatangura ibikorwa abarundi twarashoboye kujya hamwe ndetse tugakora amakonseri atandukanye yo kurishimisha impunzi impunzi ziri mu nkambi ndetse n'impunzi ziri i kigali eka n'ahandi hatandukanye ndetse tukabona ko bashoboye kwisanzura bakibuka ibyo mu burundi bakava mu ngorane bafise mu bibazo bafise ndetse bakirekura bagatamba bakanezerwa eka uno munsi ndetse abarundi hirya no hino basigaye badutuma ko bavuga ati ese uwo mugwi woza nawe ukaduteramika maze bakanezerwa turabona ko ari ikintu kinini cyafashije kandi ikindi nacafashije urwaruka ruri mahama twashoboye kugwegeranya tugafashanya mu kwigishanya ayandi rondundi tukaguma mu karanga ntitwibagire akaranga k'iwacu twarazwe na basokuru ange mihayire ndi kumwe nayo ni umwe mu bigeme baba mu ikambi ya mahama ari mu babyina indirimbo z'ikirundi amenyesha ko uwo mugwi wamufashije kujya ahabona akerekana ibyo azi nabyo bikamufasha kubana n'abandi mu munezero aho kuba nyamwigendako bituma abajene benshi badasanzara tugahurira hamwe twungara ubumenyi natwe ubwacu bigatuma tutajya mu ngeso mbi zose z'ubusambanyi cyangwa ngo abahungu badushuke tugire umwanya uri libre kuko usanga dufite umwanya wo gutakaza usanga bimwe biratwokipa nka okipasiyo nyine ituma tutagenda mu bindi byo gutsamara hari akandi kamaro birabagirira bituma tutibagira umuco n'akaranga k'i burundi kandi ikindi nacyo biduhuza n'abantu benshi nk'ikonsiyo abona twajyemo ngaha anye burema twabonye abantu b'abarundi benshi utaduheretse kubona twishimye turaryohewe kandi burema bituma n'amakunga dutumye tugashika hejuru kandi natwe ubwacu twumva ko turi fiyeri ni n'akaranga kacu asiteri tuyikorere arongoye igisata cy'imico kama muri iyo kambi y'amahama arashima intambwe bageze ko mu bijyanye no guteza imbere akaranga k'uburundi amenyesha ko arabye aho bavuye n'aho bageze ari igikorwa kibereye ijisho urazi ko akaranga k'uburundi bwa mbere n'indero biradufasha bwa mbere mu guha indero abana mbere bigatuma n'abandi bigira ibyizigiro bakagira ibyizigiro mu mitima yabo mbere bakagarida bagasanga bagumanye kakaranga k'uburundi bakaguma bafite ibyizigiro ko nabo bateza gusubira mu gihugu cyabo ibyo bigatuma bibatuma gukora aho kwihebura ko iyo umuntu yihebuye ajya mu bintu bimeze nabi ariko iyo ari mu karanga kamukumbuza igihugu cye bigatuma aguma afite ibyizigiro kujya hamwe rero k'ubwo rwaruka biratanguye kugirira akamaro bamwe bamwe mu bantu babaho muri iyo kambi mu mpera z'iyo ndwi irangiye ubwo rwaruka rw'imahama rwararemesheje igiteramo mu gisagara cya kigali mu ntumbero yo kurondera amafaranga yo gufasha mugenzi wabo akeneye kujyanwa kuvuzwa hanze y'u rwanda umwe mu rwaruka rubi kigali yamenyesheje radiyo y'ijwi ry'amerika ko uwo mutima wo gufashanya w'iyo misore n'inkumi za mahama uzotuma bashika ku ntambwe ikomeye ibi nibaza yuko ari isomo ku barundi bose yuko dukwiye gukundana yaba mu ngorane cyangwa mu byiza iki rero cy'uko imigwi yose yagiye hamwe ni ikintu cyiza cyerekana wa mutima w'urukundo twarazwe na ba sokuru mwamenya ko uwo mugwi umuco w'abarundi zion melody ugizwe n'urwaruka rwavuye mu mihingo yose y'uburundi bigatuma mu biteramo bakora umurundi wese yibonamwo kuko imbyino ziranga akaranga k'intara kama z'uburundi zose ziba zateguwe deziratunye imana kigali ijwi ry'amerika I really wanna be with you, yeah. I really wanna show you what you mean to me, yeah. Oh no, no matter where you go, mama, I will follow you, mama, just to be with you, mama. Yeah, today forever be with you, girl. Yeah.
nshuti bakunze ibikiganiro iwanyu mu ntara no ngaha dusozere ikiganiro cacu cuno munsi mwakoze mu mwatwumviriza ariko imbere ko duhana agahindukire ndabatumire mu biganiro vyacu bitandukanye vyo mu masaha ari imbere aho harimo nk'ikiganiro muri isanga muzakurikira kuva saa kumi gushika saa kumi n'imwe ku masaha mu burundi no mu rwanda igihe c'isaha cumi na zibiri turaza kuhashikiriza amakuru avugwa ahanini mu burundi igihe c'isaha imwe n'igice n'aho amakuru yacu araza kuhashimikiye gose ku makuru avugwa ku isi na cane cane muri afurika muroranirwe mu banyi no mu vyanyu diane nahazwe innocent kimenyi tubifurije indwi nziza tuzosubira ejo nk'aho twatanguriye uri mama w'abana kamiri kamiri kamiri kamiri uzagarira abana kanaka mabukwe nahisemo iwacu harakuzi namaze guhitamo tuzabyara n'abana uri mama w'abana Iwacu harakuzi namaze guhitamo tuza n'abandi